radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiro ni kimwe cyo kwambura uburenganzira abana bavukira muri leta zunze ubumwe za amerika ubwenegihugu kavukire bavukana nk'uko itegeko nshinga ribivuga ariko rero nk'uko twagiye tubibabwira perezida trump arateganya gushyira umukono mu mwanya uza kuko yavuze ko abikora mu masaha ya mbere akimara kurahira arashyira rero umukono ku iteka ryo kwirukana barabanza babafate sinzi niba bitangira umunsi ariko mu makuru dufite nuko bishobora gutangira ejo bakasakuma mu mijyi itandukanye abimukira baje hano muri leta zunze ubumwe za amerika bakahaba badafite ibyangombwa babarirwa mu mamiliyoni n'amamiliyoni perezida trump rero muri gahunda ye arateganya kuza gushyira umukono ku iteka ryo kubasakuma no kubafunga hanyuma bakazabirukana ikivunge ari ibihumbi n'ibihumbi bigashobora rero kuba bizatangira ejo kuwa kabiri hano mu mijyi itandukanye hanyuma murabizi ko perezida iyo amaze kurahira avuga ijambo twarikurikiyeho gatoya ariko nagira ngo mbazanire umushyitsi wari dukurikiraniye kuturusha ni honorable sebarenzi joseph yabaye perezida w'inteko ishinga amategeko y'u rwanda ubu ngubu muri iki gihe ari muri leta zunze ubumwe za amerika noneho rero ntabatindiye mbazanire umushyitsi tuganire kuri utu tuntu twose n'iri jambo perezida donald trump amaze kuvuga honorable sebarenzi muraho murakomeye
murakomeye cyane kamirindi umwaka mushya muhire
umwaka mushya muhire nawe n'abawe n'imiryango
nawe bibe gutyo ye ndagushimiye cyane ni uko nari maze kubivuga ko uri inararibonye ukurikirana ibya politike cyane mu kanya wakurikiranye ijambo rya perezida donald trump amaze kurahira muri make cyane yagarutse ku zihe ngingo
yewe yavuze ibintu byinshi nk'ibyo yagiye avuga yiyamamaza ibyo umuntu yavugamo ngira ngo hari uko agiye gushyiraho amateka menshi ni ukuvuga bimwe bita mu cyongereza ngo ni executive orders mbega namenye babyita amateka yego ni ibyemezo cyane cyane icyemezo cyo kuvuga ko cyo gufungura uriya mupaka uhuza amerika n'ibihugu byo muri byo mu majyepfo yayo kugira ngo abimukira badakomeza kuza muri amerika ko azahohereza abasirikari kandi ko abantu bari muri amerika ku buryo bunyuranyije n'amategeko ko bagiye kubashakisha bakabasubiza mu bihugu bavuyemo hari ibintu byinshi yagiye mbega avuga n'ibire mu bukungu yavugaga ko agiye gushyiraho nyine biriya by'amahoro y'ibintu byinjira muri amerika n'amatagisi kuri ibyo bintu mbega icyo agamije ni ukugira ngo ibintu biva hanze bizajye biza bihenze cyane noneho bitume haba gucika intege ko byinjira ahubwo inganda zikora ibintu nk'ibyo ngibyo mu gihugu aba arizo zitera imbere ibyo rero akaba aribyo bishobora kubyara ubukungu kuri amerika mbega akanavuga yuko agiye gufata gukoresha ubutegetsi afite bwose bubasha ahabwa kugira ngo afashe kugabanura ibiciro by'ibiribwa n'ibiciro by'ibindi bintu bigurishwa muri amerika kubera ko ibiciro byagiye bizamuka cyane ku buryo bibangamira abantu cyane cyane abakene aravuga rero ko ibyo ngibyo azabikora ese azabigeraho biroroshye se ntabwo byoroshye habe na gatoya
muri makeya rero reka tuzategereze turebe ariko akandi kantu nagira ngo tugarukeho uyu munsi nk'uko turi kubikurikira urabona noneho wa muco wo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro n'ituze wagarutse watunyuriramo nanone muri make aho bitandukaniye nuko byagenze mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mu nteko ishinga amategeko mu ngoro y'inteko ishinga amategeko bateraniyemo ubu ngubu icyo gihe yatewe n'abayoboke bugiye gutegeka igihugu
biratandukanye cyane rwose kuko nk'uko mubyibuka nk'uko mwabibonye uyu munsi perezida uvuyeho na perezida ugiyeho bahuriye muri perezidanse baraganira barangije bava muri perezidanse bagenda mu modoka imwe bajyaho umuhango wo kurahira wabereye perezida uvuyeho bayideni aricara arakurikira na visi perezida uvuyeho araricara ahari ukabona ari ibintu byiza binejeje aribyo byaranze amerika mu myaka magana abiri mirongo ingahe ishize ariko ubushize ntabwo perezida Trump yagiye mu muhango wo kwimika umusimbuye ahubwo icyo gihe hariho amahane perezida Trump avuga yuko bamwibye amajwi nyamara kandi ayo matora avuga ko yibwe ayo matora yabaye Trump ariwe perezida urumva ko mu by'ukuri byari biteye ikibazo ni ukuvuga ko umwaka mu gihe gishize muri manda yashize ntabwo habayeho guhererekanya ubutegetsi mu mahoro mu mutuzo mu munezero nk'uko byabaye mu mateka yose y'amerika nk'uko byanabaye uyu munsi icyo bigaragaza ni uko ibyabaye muri mu bihumbi makumyabiri makumyabiri na rimwe wavuga ko ari nka agisida mu mateka y'amerika ko rero ibyabaye uyu munsi byongeye kugarura ishema ry'amerika ibyo bigatanga n'icyizere y'uko mu gihe kiri imbere ari uko nguko guhererekanya ubutegetsi neza bizakomeza honorable sebarenzi uvuze ko bishobora kuba twabyita nka agisida yabaye impanuka yabaye muri politiki no mu muco wa politiki bya leta zunze ubumwe za amerika ariko rero byakomerekeje igihugu cyane
byakomerekeje igihugu ku buryo no muri disikuru perezida Trump yagiye avuga hari amagambo yagiye akoresha wumva anenga ubutegetsi buvuyeho ubundi ntabwo byabagaho ubundi kenshi abaperezida iyo barahira bakavuga ijambo bavuga ijambo ritandukanye n'ijambo bavuze biyamamaza bavuga ijambo rizana rihuza abantu cyane ariko Trump akunda kuvuga uko ibyo atekereza uko abitekereza ibyo rero ngira ngo ijambo ry'uyu munsi ntabwo ryafashije uretse ko ntabwo ubwo tuvugana ryari ritararangira sinzi ibyaza kuvuga akurikira ariko mu magambo ya mbere yavuze wumvaga ko bidafasha mu by'ukuri ingarutse ku cyo wari uvuze ni uko biriya bintu byabaye mu matora yo mu makumyabiri na makumyabiri hakaba guhererekanya ubutegetsi bitabaye neza byasize mbega kubangamirana hagati y'abademokarate n'abarepaburikani ku buryo hari icyo cyuho gikomeye birasaba rero ko abanyamerika babihagurukira bakareba uburyo bagaruka hamwe naho undi batagarutse hamwe ngo bakorere hamwe bumve ko nubwo badahuje ibitekerezo bya politiki ariko ko bahuje igihugu ko inyungu zabo ari ugukorera hamwe kugira ngo byazangira ingaruka mbi ku bihe biri imbere byo muri amerika mu yandi magambo ubu se ukurikije nyine nk'utwo tuntu tubwiye yakomojeho anenga ubutegetsi buvuyeho urabona bizomora ubu butegetsi bushobora kuzomora ibyo bikomere bukongera bugasubiza abanyamerika ubumwe kuko igihugu cyacitsemo ibice bibiri biragaragara
ntabwo ntabwo umuntu yabyizera ariko nanone ntawagaye umuntu ataramubona mu bikorwa bye tuzareba ibikorwa bya perezida Trump kuko hari n'aho yavuze yuko ashaka kuzajya yibukwa nk'umuperezida w'umunyamahoro umuperezida uhuza abantu ese ibyo ngibyo byaba byerekana yuko no muri politike ze politiki izarangwa n'ibyo ngibyo reka tubitege amaso tubirebe ibyo ari byo byose ariko ikintu umuntu yakwishimira muri amerika cyanatanga n'icyizere ni uko nta muperezida ubaho ngo abeho imyaka myinshi nk'ubu ngubu uyu perezida Trump aje gutegeka iyi manda y'imyaka ine kandi niyo manda ya nyuma ni ukuvuga ko hari ubwo yanakora ibintu bimwe ntibigende neza ariko uzamusimbura we akaba yakosora ibyo ngibyo byose mu by'ukuri buryo hari demokarasi mu gihugu haba hari fondasiyo ikomeye ku buryo niyo haje kirizi niyo haje ibintu bibi cyane hari uburyo iyo fondasiyo ikomeye ituma igihugu kidahungabana umuntu rero yakwizera ko mu gihe kiri imbere mu by'ukuri amerika izakomeza kuba ku gihugu gikomeye ubwo ngubwo se twafatira urugero tuvuge nko ku ntambara y'isubiranamo ry'abenegihugu siviro cyangwa gare sivire mu gifaransa perezida buchanan nawe yasize igihugu cyaracitsemo ibice bibiri hanyuma umusimbuye intambara ndavuga perezida lincoln akimara gufata ubutegetsi intambara ihita iturika nuko niyo nicyo kintu cyabaye igikomere giteye ubwoba cyane muri leta zunze ubumwe za amerika kubera ko yahitanye abantu benshi cyane bavuga yuko ababikurikirana hafi bazi iby'amateka bavuga yuko ariyo ntambara yahitanye abanyamerika cyane kurusha izindi ntambara zose amerika yarwanye ariko babivuyemo neza bimeze bite ubu ngubu umurage wabyo mbese ku buryo twagereranya tukavuga tuti n'ubundi n'undi azavaho n'ubwo igihugu yagicamo kabiri ariko demokarasi fondasiyo yazo n'inkingi zayo bizatsinda twabigereranya gute
ni ukuri ndetse wabigereranya kuko muri ayo mateka uvuze y'igihe cya lincoln ategeka igihugu kikajya kiri mu ntambara ikomeye intambara yaguyemo abanyamerika bageze ku bihumbi magana atandatu icyo gihe byari ibintu bikabije nta nubwo wanabigereranya n'ibyo twanyuzemo muri iyi minsi igihe hatabayeho ubutegetsi guhererekanya ubutegetsi mu mahoro bitanga rero icyizere cy'uko niba amerika yarashoboye kongera ikaba igihugu gikorera hamwe nyuma y'uko ibihumbi magana atandatu bigwa mu ntambara yabaye hagati y'abanyamerika icyo gihe uzwi ari intambara y'abantu y'abantu bashakaga ko mbega y'abanyamerika mu majyepfo n'abanyamerika mu majyaruguru bamwe bashaka yuko igihugu cyaguma hamwe abandi bashaka yuko igihugu cyatandukana byari bikomeye ariko icyatumye nyine igihugu cyongera kuzuka niba umuntu yakoresha ijambo kuzuka ngibyo rwose
hari iyo fondasiyo yari ikomeye iyo fondasiyo rero yafashije n'ubu ngubu izafasha cyane cyane ko ibibazo dufite ubu ngubu ari ibibazo byoroshye ugereranyije n'ibyo bitanga rero icyizere cy'uko inzego za demokarasi amerika ifite zizatuma igihugu gikomeza gutera imbere honorable sebarenzi joseph rwose nagira ngo ngushimire byimazeyo urakoze cyane
urakoze nawe amahoro y'imana kandi yego namwe ye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murabizi rero perezida donald trump yatowe akoze amahindura adasanzwe mu matora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane nabwo hari abatamuhaga amahirwe niyo yayo nuko ariko yatsindiye manda ya kabiri idakurikirana si ubwa mbere bibaye mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika utorewe manda ya kabiri itikurikiranyije abatari bakeya bagiye batungura isi bongera kugaruka ku butegetsi nyuma y'amahoro gufungwa cyangwa se gutsindwa bikomeye gusa amahindura yabo siko buri gihe yabagendekeraga uko babiteganyaga ahangaha nagira ngo mpamagare nanone temistokire mutijima aduhe ibisobanuro imyaka ine nyuma yo gutsindwa bikomeye na joe biden donald trump yatsindiye manda ya kabiri y'umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za amerika
nibwira ko twiboneye amahindura ya politike akomeye mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika
icyakora trump siwe mutegetsi wenyine wo ku isi wongeye kwijajara akagaruka ku butegetsi kuva kuri perezida wa amerika grover cleveland kugeza kuri perezida wa brezil luis inacio lula da silva benshi bagiye bagera kuri aka gahigo ariko mu buryo butavugwaho rumwe
grover cleveland ni inkuru idasanzwe mu mateka y'ubuperezida kuko asa n'uwatunguranye
grover cleveland umudemokrate niwe mu perezida wa amerika rukumbi wundi watorewe manda ebyiri zitikurikiranya mbere ya trump
yari umuntu ukomoka muri ba nyakabyizi akanaba umuntu urwanya ruswa yivuye inyuma ikintu cy'ingenzi rwose muri iki gihe kuko hari ruswa ikabije cyane ku rwego rw'igihugu cleveland yatsinze amatora yo mu w'igihumbi magana inani mirongo inani na kane ku kinyuranyo gito cy'amajwi nubwo yari yavuzweho amahano y'ubusambanyi yiyemereye ko yaba yarabyaye umwana hanze icyakora mu guhatanira manda ya kabiri yiyamamaje avuga ko azagabanya ibiciro aza no gutsindwa
ariko birangira bibaye ikinyuranyo bihagije ari nacyo gice nyamukuru cy'ukuntu yaje kugaruka ku butegetsi imyaka ine nyuma yaho bitewe n'uko mu myaka ine yari amaze agiye hagiyeho umuperezida w'umurepubulikani n'inteko nshingamategeko ifite ubwiganze bw'abarepubulikani bahise bongera ibiciro ku buryo budasanzwe rubanda rutangira kumva ibyo grover cleveland yavugaga bitewe n'uko bumvaga bishyuzwa umurengera ibiciro bya buri wese byaruriye grover cleveland yavuye ku kuba umuperezida wa makumyabiri na babiri wa amerika aba n'uwa makumyabiri na bane undi mutegetsi mu mateka wakoze aya mahindura ni winston churchill wabaye minisitiri w'intebe w'ubwongereza yayoboye igihugu cye mu ntambara yose ya kabiri y'isi ndetse birangira atsinze ubudage bw'abanazi ibyamuzamuriye cyane igikundiro muri rubanda
dushobora gufata igihe gito cyo kwishima none ni umunsi w'intsinzi mu burayi
ariko nyuma y'amezi abiri gusa ishyaka ry'abatsimbaraye ku bya kera rya churchill ryaje gutsindwa amatora bikomeye nyuma y'imyaka y'intambara abongereza bari banyotewe no gukomeza ubuzima batoye ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ku ruhande rumwe kubera amavugurura ryizezaga mu mibereho y'abaturage icyakora churchill yaje kugaruka ku mwanya wa minisitiri w'intebe mu igihumbi magana cyenda mirongo itanu na rimwe ndabifuriza mwese ishyaka ryose mwaba mubarizwamo amahirwe masa kuri mwe ubwanyu no mu miryango yacu
icyakora ibibazo by'ubuzima byamuhatirije kwegura mu igihumbi magana cyenda mirongo itanu na gatanu mu gihugu cy'ubutaliyani
umugoroba mwiza kuri buri wese perezida yasabye gushyiraho guverinoma nyuma kandi haje silivio berlusconi w'ubutaliyani umuherwe w'ikirangirire mu by'itangazamakuru wagiye akomeza kugenda yongera agaruka ku mwanya wa minisitiri w'intebe kabone n'ubwo yavugwagaho amahano menshi
hanze aha hari ibihumbi amagana by'abakobwa beza na ba rwiyemezamirimo bakomeye ese undi umutagatifu ibyo murabyumva mwese ndizera ko n'abo mu kinyamakuru la repubulika babyumva mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu yaje guhamwa n'icyaha cyo kunyereza imisoro ndetse ahagarikwa ku buyobozi bwa leta mu gihe kingana n'imyaka itandatu icyakora silivio berlusconi yakoze amahindura ya nyuma mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri icyo gihe yatsindiye umwanya muri sena hashize igihe kitageze ku mwaka aza gutabaruka inkuru ya nyuma y'amahindura akomeye ishobora kuba ari iya perezida wa brezil luiz inacio lula da silva rura yiyamamarije ubuperezida inshuro eshatu atsindwa mbere yo kwegukana uwo mwanya mu bihumbi bibiri na kabiri
akomoka mu cyiciro cy'abanyakabyizi yazamukiye muri sendika z'abakozi umusosiyalisite w'umuhezanguni kandi mu bihumbi bibiri na kabiri hari ugushidikanya kwinshi ku kuba yatsinda cyangwa atatsinda
rura yaje gutegeka manda ebyiri zagenze neza cyane mu mategeko ya burezili ntiyashoboraga kurenza manda ebyiri zikurikiranya nubwo yashoboraga kongera kugerageza hanyuma ariko mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani yabujijwe kuzongera kwiyamamaza nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya ruswa yamaze iminsi magana atanu mirongo inani mu buroko mbere y'uko igihano cye giseswa ibyamuharuriye inzira imuganisha ku nsinzi ye mu matora ya bibiri na makumyabiri n'ibiri ahigitse perezida wari ku butegetsi yayiri bolsonaro
bagerageje kumpamba ndi muzima none ndacyahari
mu gihe hari inkuru itangaje y'amahindura rura kimwe na trump barajya ku butegetsi mu isi yahindutse cyane mu gihe batari bahari kandi ibyo bishobora kuba imbogamizi
umwuka uhari uhabanye cyane n'uwari uhari umwuka mu mibanire y'ibihugu ubu uratandukanye uko rwose ni nako byagenze kuri grover cleveland aho manda ye ya kabiri yari yugarijwe n'ihungabana rikomeye ry'ubukungu mu mateka y'amerika icyo gihe manda ye yagiye kurangira n'ishyaka rye ryaramaze kumutera umugongo
ibituma abantu bakora neza ku ruhande rumwe bishobora no gutuma badakora neza ku rundi ruhande amaherezo mu by'ukuri si igihe kinini bisaba ngo kirangire biri hagati y'ubuhanga bwa perezida bwo kuba yahuza n'ibihe runaka ndetse no kuba ubuhanga bw'ibusa n'ubudahuza ibihe igihugu kirimo ku itariki ya makumyabiri y'uku kwezi kwa mbere kwa bibiri na makumyabiri n'itanu inkuru ya manda ya kabiri ya Trump iratangira
ijwi ry'amerika manda ya kabiri rero ya perezida donald trump yatangiye imaze iminota hafi mirongo ine itangiye mu kanya ari busezere kuwo asimbuye joe biden n'umufasha we abageze kuri kajugujugu hanyuma baguruke bitahire hanyuma rero we mu mihango yindi iri bukurikireho turabikurikirana mu kanya hagati aho ngaho ndi kumwe nanone na edi rwema edi rwema wongeye kwirirwa
mwiriwe neza tomasi bigeze hehe
icyo twakubwira ni uko tomasi mu kanya gashize aribwo perezida donald trump amaze kugeza ijambo ku banyamerika aho yabagaragarije imigambi afite muri iyi myaka ine ya manda ye ya kabiri ku isonga ikibazo yagarutseho cyane ni ikibazo kijyanye n'abimukira bari muri iki gihugu mu buryo butemewe n'amategeko yavuze ko guhera none kanya ngiye gutangaza gushyira iteka ah, ri- ri- ritangaza ibihe bidasanzwe ku mupaka w'amajyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika uwo ni umupaka uhuza icyo gihugu na na mexique avuga ko bagiye guhita batangira no guhiga abantu bari muri iki gihugu mu buryo butemewe n'amategeko cyane cyane abanyabyaha avuga ko abo bantu bakwiye gukurwa muri iki gihugu bakoherezwa aho bavuye ibindi yagarutseho ni ibijyanye n'ubukungu aho ab- yavuze ko agiye gushinga ikindi kigo ah, ikigo gishinzwe gu- gu- gusoresha cyangwa se gushakisha amahoro ku bicuruzwa biva mu bihugu ah, byo mu mahanga anavuga ko ubu ngubu icy'ingenzi ahagurukiye ni ukugira ngo ah, ifa- agaciro k'ifaranga rya leta zunze ubumwe za amerika ah, kongere kuzamuka ibicuruzwa bi- bi- bi- bimanuke hanyuma imibereho y'abanyamerika irushaho kuba myiza
edi rwema umurongo wa edi rwema ndumva ucitse muratubabarira ariko nibidukundira turongera tugaruke yongere akomeze atubwire uko imihango imeze ibyo ari byo byose mu kanya nari ndimo mbabwira yuko perezida joe biden ucyuye igihe mu kanya ari busezere hanyuma we n'umutegarugori we bitahire hanyuma rero basigire perezida donald trump n'umutegarugori we melania ijwi ry'amerika ubwo rero buriya mukurikira imihango kuri televiziyo mukabona ukuntu birimo bugenda namwe murabikurikira kuri facebook y'ijwi ry'amerika ndetse birashoboka ko no ku mateleviziyo yo mu bihugu byanyu mu rwanda no mu burundi naho bashobora kuba barimo babyerekana ibyo ari byo byose ibyo mubona kuri televiziyo burya hari n'ibindi bitagaragara kuri televiziyo navuga nk'umuhango wo kujya gusinya indahiro visi perezida ararahira ku mugaragaro perezida ararahira ku mugaragaro ariko burya hari ahandi bajya kwiherera bagasinya ku ndahiro ni mu bitabo byinshi umuhango nawo ubera mu nteko ishinga amategeko capitol hano i washington dc ubwo rero nabyo baraza ku- kuko nibadasinya n- ntabwo indahiro iba yuzuye babivuze mu magambo ariko se noneho mu nyandiko bite niko rero bigenda kugira ngo indahiro ibe yuzuye burundu umuntu arabyivugira ku mugaragaro twese tukabibona rubanda bose bakabibona ariko rero burya aranabisinyira bika- bikaguma no mu no mu bubiko bukomeye bwa- bw'impapuro n'amabanga ya leta usibye ko byo biba atari amabanga yego ariko ibyo navugaga ni inzu nyine ishinzwe kubika bene bene izo mpapuro z'ibya- z'ibirebana na leta n'amabanga yazo baraza rero gusinya mu kanya hanyuma nanone nibamara gusinya inteko ishinga amategeko irabakira ibafungurire basangire amafunguro yo ku manywa hanyuma nanone uko twabikurikiye mu bi- mu bigo ntaramakuru bitandukanye ni n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye byo muri leta zunze ubumwe za amerika ba perezida bacyuye igihe nabo bari batumiwe muri iri funguro ubwo bo bavuga yuko badafite umwanya bavuga yuko nibamara kureba uko uwo- uwo ba- uwo- uwo- uba- ubasimbuye mba ariko navuga namara kurahira bo bahita bitahira mbibutse nyine yuko abaperezida bahari ni barack obama george w bush bill clinton hanyuma hakaba na dan quayle wabaye visi perezida ku butegetsi bwa perezida george w bush kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani n'icyenda kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatatu hanyuma na visi perezida wa donald trump kuri manda ye ya mbere mike pence manda ya mbere yari kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi kugera mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hanyuma rero nanone umuhango wo kurahira n'imiryango iba yabukereye murabyumva ubu ngubu imiryango yose irateranye nabwo rero ni ikintu abaturage urebye mu byo bagiye bagaragariza nk'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ntabwo ari irivugira mu kirundi n'ikinyarwanda gusa hari n'izindi za serivisi zitandukanye ubwo rero nyine tukagenda dusangira amakuru nabo batubwiye yuko abaturage bishimiye kubona imiryango y'abaperezida iteranye umuryango wa joe biden umuryango wa donald trump harimo n'abuzukuru ndetse barateranye ubu ngubu nyine kugira ngo bakurikire umuhango ntabwo rero ari ibintu bya politiki gusa n'imiryango mbese umuntu yabyita n'ibintu by'imbonezamubano nimba ariko nabyita ubwo rero niko imihango imeze mbibutse yuko binyuranye n'ibyo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe muribuka yuko ahangaha bateraniye mu nteko ishinga amategeko abayoboke ba donald trump bateye bashaka kuburizamo kwemeza inteko ishinga amategeko kwemeza ibyari byavuye mu mategeko nako mu matora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri batera inteko ishinga amategeko iteranye baramenagura hanyuma hari n'abantu babiguyemo ubu ngubu imanza ziracyakururana hari abakatiwe muri abo ngabo bateye hanyuma nyine mu mateka perezida donald trump avuga yuko yihutira gusinya uyu munsi harimo no guha imbabazi bamwe muri abo bantu bateye inteko ishinga amategeko bajya mu nkiko hari abakatiwe ibintu biremereye cyane ibihano biremereye cyane birimo kugera ku myaka makumyabiri n'ibiri mbese mu magambo makeya biratandukanye kuko nta nubwo barezwe bimwe bamwe baregwa tuvuge nko kugenda kwinjira mu nteko ishinga amategeko mu ngoro y'inteko ishinga amategeko batabifitiye uburenganzira ni icyaha ariko ni icyaha kitaremereye ariko gihanirwa n'amategeko gihanwa n'amategeko hakaba hariho n'ibindi biremereye birimo kwinjira ugamije kwica ugamije gukomeretsa abantu witwaje ibintu bishobora gukomeretsa ibintu bishobora kwica mu magambo makeya rero ubucamanza nabwo burakomeza hanyuma rero ubwo ngubwo perezida Trump ntarasobanura araha imbabazi abahe kuko ni benshi hanyuma rero izo nzego zose zitandukanye z'ibyaha bakoze ese arahitamo urunguru rw'abaremereye ese arahitamo urw'abakoze ibyaha byoroheje icyo gihe nyine ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe byose ni ukubitega amaso turaza gutangira kubisobanukirwa uyu munsi hanyuma rero tubibutse nanone ko urubuga nkoranyambaga TikTok twari twabikomojeho ejo rwatangaje yuko rwagarutse ku mugaragaro rwongeye gukora ku mugaragaro perezida Trump yari yavuze yuko aza kubisubiramo ibyarwo ariko rero itegeko rirahari gusa Eugene Mukankusi yakurikiranye iby'iyi TikTok mureke dutege amatwi inkuru yaduteguriyeho ibyo byatangajwe nyuma y'uko abakoreshaga urwo rubuga bari bamaze kuvuga ko batarimo kubasha kujya ku rubuga tiktok ruyoborwa n'abashinwa ubwo rutashoboraga kugaragara kuri telefoni ku munsi wa gatandatu urubuga tiktok rwarahagaze kuri miliyoni ijana na mirongo irindwi z'abanyamerika bayikoreshaga mbere y'uko itegeko ryo kuyifunga ku butaka bw'amerika ku mpamvu z'umutekano ritangira kubahirizwa ku cyumweru abayobozi b'abanyamerika bari baraburiye ko gukoresha tiktok y'isosiyete y'abashinwa ByteDance byashoboraga guteza akaga abanyamerika imyirondoro yabo ikoreshwa nabi
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda uyu munsi rero tumaranye isaha yose twahariye ibirori byo kwimika perezida mushya wa leta zunze ubumwe za amerika perezida wa mirongo ine na karindwi donald trump wanabaye perezida wa mirongo ine na gatanu nibyo twabahari hanyuma kandi mwabikurikiye kuri facebook radiyo yacu voa hanyuma mbibutse yuko uyu munsi wapfubiranye nanone n'umunsi w'ikiruhuko cyo kuzirikana impirimbanyi mu burenganzira bwa muntu by'umwihariko uburinganire hagati y'amoko kuzamura abirabura marite Luther King ubundi isabukuru y'amavuko ye yabaye mu cyumweru gishize ariko itegeko rivuga yuko umunsi w'ikiruhuko uba ku wa mbere ukurikiraho uyu munsi rero nabwo leta zunze ubumwe za amerika irazirikana martin luther king impirimbanyi ku burenganzira bwa muntu by'umwihariko uburenganzira bwo kugira uburinganire ndabashimiye cyane umugoroba mwiza murakoze